isatira su
muracyateze amatwi radiyo y'ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda radiyo ijwi ry'amerika ni kuri fm mirongo cyenda na kane n'ibice icyenda na fm mirongo cyenda na gatanu n'ibice bibiri mu burundi mu rwanda turi kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu muratwumvira kandi no ku rubuga rwa interineti voa radiyo yacu akadomo com facebook nayo ni radiyo yacu voa hanyuma whatsapp guteranyaho rimwe ni magana abiri na kabiri mirongo ine na kane cumi n'icyenda mirongo cyenda na gatatu rimwe murakaza neza mu kiganiro cyanyu murisanga muri kumwe na thomas kamirindi ndabashuhuje cyane mwiriwe dufite nestor kuri telefone nestor we
Oui, urakomeye
ndakomeye cyane uratangaza iki rero
bo ndabona turi aho Mm,
Mm, ariko sinzi ikiganiro murimo nonaha ni murisanga hanyuma mukisanzura mugasangira amakuru mugasangira ibitekerezo ku wa gatandatu guhera saa kumi kugera saa kumi n'imwe murisanga niko imeze ni iyanyu
Eh, gusuhuza inshuti n'abavandimwe bikore
Eh, noneho Mm,
eh, nari mpuzeho gake nari ndi mu kazi ariko ndi kwandika hey.
Eh, nizo mpamvu wari uri kwandika iki
Eh, wari uri kwandika eh, iki ni- ni uturaporo tw'akazi Eh, no ku wa gatandatu mbese urakora nk'abakomeye bose
Eh, ye nuko eh, ariko nta- ntabwo nagenda ntashuje abantu bigwima inzovu bose yego
Mm.
nuko basuhuze rero nestor
Naam.
basuhuze
Eh, naye ndavuga ati ntabwo nagenda nta abantu bigwima inzovu bonyine gusa
Eh, n'abantu batuye ibikira Eh, irukira mu hahoze ari muri kibungo ya kera
ni mu karere ka ngoma ubu ngubu Eh,
Mm, harimo umumama witwa nyamwiza nkunda cyane mm.
Mm, none se nestor gukora raporo no ku wa gatandatu ubusanzwe ukora Eh.
iki
yewe nkora akazi k'ubwa agoronome ah Mm, none mu minsi ishize ko hari hari uruzuba muri ako karere muri mbese mu ntara y'uburasirazuba muri rusange ubu bimeze bite eh, nkorera mu karere ka Buge- muri bugesera Mm,
Eh, ntabwo nkorera muri kariya karere ahubwo ni uko abantu baho twabanye cyane nkaba mbakumbuye mm.
Mm.
izuba ryarashize
urebye ni ibisanzwe ntabwo ntabwo navuga ngo ryarashize ija- ijana ku ijana Mm.
Mm.
cyane cyane ko noneho ariko ro biracyari mu itumba ubu ngubu
ubu agatumba ko urebye karahari uretse ko ya- iguye ariko imyaka imwe n'imwe yarangiritse aha
Mm, nka- nk'abari barahinze ibishyimbo mbere n- batashe nta kintu babonye Mm.
Mm.
nestor we ndagushimiye rero nibwira ko aba abirukira washuhuje bakumvise urakoze yaba n'abanyagwima nzovu ubwo ni mu burundi ariko eh
eh, abitwa ba baraka bamvuye kure nabo ubwo ndabashuhuje ye nabo nibwire ko bakumva
Mm, komera
dukomerane ye muteze amatwi Yama.
radiyo yego sha muteze amatwi radiyo ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda na emmanuel turi kumwe emmanuel we uravuga ngo ntujye ukuraho urushinge niko
ndakumva N- urushinge u- uvuga ni kuri radiyo ijwi rya amerika
eh ni kuri radiyo ijwi rya amerika rwose hey
eh uratangaza iki rero
ni amahoro mu rwanda Mm,
Mm, uritegura amatora gute manweri we
amatora ndayitegura neza ubu twabyukiye mu matora yo gushaka umukandida uzahagararira perezida wa repubulika mu ishyaka rya efuperi
Ur- urashaka kuvuga uzaba indorerezi cyangwa u- uza u- azamuhagararira gute umukandida uzapiganwa n'undi uzaturuka mu yandi mashyaka hey wowe uri muri he shyaka se Eh, ni irya efuperi
Mm. none se muri fpr bazatanga abakandida benshi
ni ukuvuga eh
uzarihagararira ku rwego rw'igihugu eh azaba yaratowe mu nzego z'ibanze kuva ku rwego rwo hasi kugera hejuru ibyo se ntibiraba
Eh, twabitangiye uyu munsi ku igihe kigiye ndumva mubitangiye bi- mutinze
Ah, oya byanze bikunze ubu iminsi iracyahari bizagera igihe umukandida aramenyekanye eh
Eh, noneho ubwo ni ukuvuga ko ari umurimo mugiye kwihutisha ku buryo umukandida azamenyekana vuba
nuko rwose kuko twavuye mu nzego z'umudugudu bigita bijya mu kagari eh
Eh,
none se perezida kagame nawe rero ubwo yari umukandida aho ngaho cyangwa ni ugutora umuntu ukomoka aho ngaho mutuye
eh, ni umukandida ni umukandida w'ishyaka ryose Eh, ni ukuvuga rero ko na perezida paul kagame kuko yemereye abanyarwanda ko azongera kwiyamamaza n'ubwo ubwo yari ari mu batorwa
eh, yari ari mu batorwa Mm. none se nimba atari ibanga kandi ko itora ryarangiye nkurikije uko ubivuga mwatoye nde
Ah, gutora ni ibanga u- njye ku bwanjye sinakubwira ngo natoye Yego.
kanaka kuko wenda hari n'abandi batoye ndi kuko Yego.
abakandida bari babiri yego ariko icyo nshaka kuvuga none se ibyavuye muri iryo tora ry'aho ngaho mutuye ryo nta- ntabwo bari- barabitangaza
Ah, uwo mukandida watsinze ni Ye.
perezida wa repubulika ye ni perezida paul kagame
Eh, yabonye amajwi angahe
mirongo cyenda ku ijana uwamukurikiye yabonye angahe
urumva ni ijana, ni ijana ku ijana ubwo ni icumi ku ijana hanyuma si uwa gatatu ko bari batatu si kuvuze
Ah, ni babiri ni babiri e ni babiri Eh, uwo wa kabiri barimo ba- ba- bari kuri lisite y'abatorwa n'uwa- ninde we yitwa nde
ah, oya sinamuvuga kuri radiyo Mm, kandi nawe yari mu itora ubwo se batangaje bati dore uko itora ryarangiye ntibavuze ngo uwa mbere n'uyu uwa kabiri n'uyu Ibi- ibi- bimwe Impamvu- byagiye ku mugaragaro
impamvu ni uko ata- nshaka kumwamamaza nsa- ntabwo nshaka kumwamamaza
eee umuvuze waba umwamamaje Eh, aha ye ndakwemereye urakoze
eh, sawa ye umunsi mwiza
yego ye muteze amatwi radiyo ijwi ry'amerika ikiganiro cyanyu murisanga kuwa gatandatu rero mwese muba mutumiwe nta nsanganyamatsiko yihariye nta mutumirwa wihariye nta mutumire wihariye mwese muba mutumiwe mugasangira amakuru mugasangira n'ibitekerezo kuri telefone dufite abdul yusuf abdul uratangaza iki
ni ibisanzwe amahoro amahoro masa hano i kigali ye nawe utuye i nyamirambo se
yego ntuye i nyamirambo rwose impamvu nkubaje nyamirambo ni uko nzi ko nyamirambo ituwe n'abayisilamu cyane kurusha ahandi mu mujyi wa kigali
Eh, nanjye niho ntuye eee
Eh, ntuye i nyamirambo ye mu kadomo
nuko komeza rero usangire amakuru yawe n'abandi
Ya, ibi- amakuru nagira ngo nsangire n'abandi ni ukumenyera ni ugusuhuza abavandimwe bisanzwe Mm, nanifuriza abayisilamu bagenzi banjye mhm, gutangira igisibo cyiza mm, kukitegura neza mu mahoro mm.
no ku, no, ku, no, no gutegura uburyo bagomba kwiyegereza imana cyane mhm.
no gusaba imana no gusabira igihugu muri rusange amatora yacu dufite azagende neza igisibo gitagatifu kizatangira ryari
tariki makumyabiri na zirindwi z'ukwezi kwa gatanu hasigaye iminsi itandatu eh, icyumweru kimwe gusa
icyumweru kimwe Mm. nuko nuko abdu urakoze namwe murakoze cyane ye duhamagare na jean claude jean claude we
yesi yesi amakuru yawe
meza ni meza nuko komeza rero uyasangire n'abandi
yego igihe cya mbere nata- mutangira kuvuga ni ibijyanye n'inama makuru y'igihugu kirabera i darisarama muri tanzania Mm.
ngewe nk'umuntu w'umurundi mbona nta cyizere kinini nayifise ku makobwa dufite mu gihugu cyacu Mm.
kuko uramutse igihe bimaze aka karere kacu kayifashe minenegwe Mhm.
mbona ko uwo mwanya kariho bagiye gutora umuti w'iki gihugu kuko mbona amaraso amazi yaramaze kubarenga inkombe Mm.
Ntabwo ko niba bishoboka hararengeranye ko ntituvuga ko hataragera ko hararengeranye ko bogira ikintu bakoze abarundi bakavamo aya maganya n'aya marira bahoranwa buri munsi Mm.
ama ibijyanye n'igitoro mu burundi Mhm.
igitoro ni uko ari ikintu cyahise kigaragara direkite mu bantu bose bakakibona mu burundi hari ibibazo byinshi hari inzara hari indwara hari ubukene ni ukuri abarundi bameze nabi Mm.
ibyo byose kandi biva ku kintu kimwe ikintu kimwe ntibibaza ko umuntu umwe ashoboye kubohera amaboko mu bo- mu mugongo igihugu cyose kizima Mhm.
abantu bahunge abantu bicwe n'inzara abantu bicwe n'ubukene ibyo nta- na- umuntu umwe nashoboye kuba afati- ashoboye gufatira ibihano abantu bose ntabwo bishoboka
ariko se Hama, jean claude ikindi- we we- wavuze ngo inama y'abakuru b'ibihugu bigize ako karere na perezida wanyu nawe ntabwo yagiyeyo ku baperezida batandatu hagi- hagiyeyo babiri gusa uwa tanzania wakiriye nyine inama n'uwa uganda ugomba kumusimbura ku buyobozi bw'inama y'abakuru b'ibihugu urebye abandi bose nabo bifite i- gahunda zabo mu rwanda wabyumvise bari mu matora muri kenya bari mu matora muri sudani y'epfo bifite ibibazo by'intambara ibibazo nabo by- by'uburenganzira bwa muntu agateka kazina muntu nako bikomeye umuryango w'abibumbye mumaze iminsi ubivuga iby'inzara ibyo bintu byose bigakomatana noneho ubwo se ko- ko- erega burya abantu bose baba bifitiye nyine ibyo ibyabo bibereyemo ubwo se noneho gira icyo ubabwira kuko nawe uri umunyagihugu muri ako karere ni- nubwo izo gahunda zose bazifite ariko rero ugira icyo ubabwira nk'umurundi ku gihugu cyawe
Ya, ibindi bihugu biratandukanye n'uburundi uravye ibibazo ibibazo biri mu rwanda sibyo biri mu burundi Ah, umutwe w'inama twari twifuza y'uko ikibazo cy'uburundi cyari gushimikirwaho cyane kuko nibo bafashe mu minwe ibibazo by- aka karere ko kafashe mu minwe ibibazo by'uburundi Mm.
kuko yaba niyo afurika yaba un iravuga ko iki- izogira ikintu ukoze kuko akarere babihebeye akarere kuko akarere gafashe gukemura ibibazo by'uburundi mm, icyo kibabajije ntibatumye bavuga yuko batabishoboye deje hama niba ari abarundi bamenye kwigwa ko niba ari iki niba ari umuhuza arashoboye kuvuga ko ashoboye guhuza abantu imyaka ibiri nta kintu na kimwe arashika nta kintu na kimwe kigaragara kiboneka abantu baracyabandanya gupfa abantu bakibicwa n'ubukene ibintu byose biracyaba ku ku mugaragaro mm, rero icyo nasaba akarere ntikavuga ko katabishoboye nikavuga ko katabishoboye dusabe iyo uniyo afurikene iyo un nayo tubona ko nta kintu ishoboye ubundi abarundi bigwaneho niba hatarenze hararenze mbere bigwaneho niba bamenya kuguma muri iyo situwasiyo bayigumeho niba ari iyindi ari iyindi iyindi sitarateji bashoboye gukoresha bayikoreshe kugira ngo abarundi bave muri aya maku- muri aya magurwa barimo ahubwo se abarundi kuki iyo, iyo sitarateji kuki ubwo buryo bundi batabushaka nabo ubwabo bakabukoresha ibyo byose bikavaho ariko uburyo bw'amahoro
kugeza ubu by'uko mbona ku giti cyanjye ariko mm, uba uburyo bw'amahoro bwari gu- bwari gukunda iyo kano karere iyo ibiganiro bishoboka mu gihe rero ibiganiro biko- biko- bitariko birashoboka ngiye ku giti cyanjye ndabona yuko ibijyanye n- n- n- n'amahoro nyine gucisha mu zindi nzira zijyanye n'amahoro ndabona ko bitaba oya bigishoboka birashoboka byose birashoboka birashoboka burya nta kinanira amahoro ahubwo abarundi abarundi mwebwe muhora noneho mutubeshya mutubwira ngo "Mm, ngo twebwe ngo mu mateka yacu mu- ni ukuvuga mu ka- muri- mu kahise no mu kazoza ngo ibibazo byacu duhora tubirangiza mu biganiro ahubwo si ibiganiro bibananira gute
erega ibyo biganiro naho tubirangiza babirangiza mu biganiro si uko nyine umurundi atangiye kuvuga ngo ntabwo ashobora kuza ngo ngwino twicarane tuganire atari uko ufite igitsura nawe uri kuramwotsa mu mateka y'uburundi uze wumve n'aba nkuru nziza akiva mu ishyamba si uko bari bemeye ko baganira aho bagize ikintu bakora akavuga ati abantu ku by'ukuri twarabarenganije bafite ikintu ariko baraharanira reka tubahamagare tuganire si uko bagiye barahunga ngo bavugire ku madaradiyo ngo bavugire hehe ngo hamagara icyo babwira ngo niko tujye mu biganiro jean claude we nyamara nyamara ibiganiro birashoboka ibiganiro birashoboka iyo ba nyir'ubwite babishaka koko ngaho bandanya hanyuma ari kuvuga ka nyuma kagufi yaduhe n'ijambo na samuel ategereje ndetse na jean paul kagufi ya ka nyuma
yego nashaka kuvuga ko batavuga rumwe na leta cyane cyane aba pacifique ryari mani wamutumiye kuri radiyo pacifique ni umuntu afite ijana ku ijana mu bintu bijyanye na diporomasi ni umuntu afite impano yo kuvuga ni umuntu afite impano yo kumvisha abantu ariko ndamwisabira ahari ni umuntu nkunda kandi nkunda n'ibyiyumviro byiwe waravuze wararushya ariko iki gihe warakoze diporomasi warumvishije abanyaburayi warakoze ibihugu byose murerekana ibintu by'uburundi nta na kimwe biriko birahindura nashaka ndamisabire nabo baba bari kumwe nibo banyumva barari ikindi kintu ukoresha kugira abarundi bave mu oya oya oya oya jean claude we ibyo bintu ntabwo ni igitekerezo cyawe ku giti cyawe ariko ntabwo uretse ndangize
ndahamagara intambara kuri radiyo none icyo kindi ushaka kuvuga ni iki vuga inzira y'amahoro naho ibindi hano iyi radiyo ntabwo ari uguhamagarira abantu kwanga abandi kubagirira nabi cyangwa se gutukana aha ngaho ndakwemereye soza ariko uvuga amahoro
oke ndavuga amahoro reka ko uhindura si uko uvuga ngo uhindura ngo ugiye mu ntambara cyangwa ugiye gutuka abantu niba ushobora kuba uri kuravugamo iki gihugu ushobora guhindura ugasimbuka mu kindi gihugu ukavuga ibibazo by'igihugu cyacu bikumvikana ariko wahinduye ibyo wari urimo kuko ndabona ibyo niba ibyo bakoresha bitari ko birashyika barabe izindi nyungu wenda atari n'intambara ariko zishoboye kuraba ikintu bigeza ku barundi igitekerezo cyawe ni icyawe urakoze
murakoze nawe yeee noneho duhamagare samuel inshuti z'ijwi rya amerika n'abategereje kuva akanya samuel we amakuru yawe amakuru ni meza uratangaza iki rero ese uwo murimo kuganira ninde
ni abantu nyine dukorana ariko genda umurundi yego
aho nabashije kujya rero ngenda urahunze ubu ngubu nibereye inyamata eee
ariko aho nabashije kugera nyine ahantu bajya baratora inyamata ni uko nabonye nyine bari bafana cyane kagame kuko nta wundi mukandida yari yiyamamaza eee niwe wenyine aho ngaho inyamata wari ku rutonde rwo kwiyamamaza
eee ariko genda nabashije kubera ko umusaza yadupfundikiye
mwebwe ariko ntimwatoye kubera ko muri impunzi oya nyine nanjye narebera ko sinaye kureka kugenda kuraba uburyo ibintu birimo kugenda kubera ko nanjye ndamukunda umusaza eee abantu batoye ari benshi
cyane rwose bari babyitabiriye cyane nanjye aho nari nibereye nari natungaraye mu muhanda wa kaburimbo ndeba eee kandi batoye mu mahoro mu ituze baritahira
cyane rwose
wabonye bifite itandukanirizo n'iby'i Burundi se mu gihe mwatoraga mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu
ndumva ari danjire ntabwo nari bwagere gutora ko nari n'umunyeshuri
wari ufite imyaka ingahe niko wari ufite imyaka ingahe mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu
muri mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu ubu ngubu ufite imyaka makumyabiri
yewe ubwo ni ukuvuga ko mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu wari ufite imyaka cumi n'umunani ntiwashoboraga gutora se ntabwo nari nemerewe gutora ko nta rangamuntu nari ifite ko ntabwo twari twemerewe gutora irangamuntu w'umunyeshuri ariko rero watinze gufata irangamuntu none se mu burundi se itegeko rivuga yuko mufata irangamuntu mufite imyaka ingahe kuko nimba uri umunyeshuri ntabwo ntabwo bivuga ngo ntabwo ufata n'irangamuntu y'igihugu
ntabwo nawe ubwaye tora kubera iki wishe itegeko rero
reka reka ahubwo gusa nagiye kuyifata nagiye kuyifata muri bibiri na cumi na kane
n'ubwo Na- na- nayifashe muri bibiri na cumi na kane ariko muri bibiri na cumi na gatanu kubera ko byabaye n'inaha ntabwo natoye
ntabwo rero wahunze naringize ngo wahunze ya matati amatati yaturutse ku bya politiki noneho wowe rero wagiye mbere
yewe eh
oya ntabwo nagiye mbere byaba- jewe na- naje mu mu- mu kwa cumi bisigaye byabaye mu kwa kane mm.
Eh, nuko none se ubu ngubu aho ngaho i nyamata wasu- wasubiye ku ishuri wasubiye mu ishuri
oya ni ahantu nyine mba ndimo gukorera kubera ko je nta- ntabwo nagiye mahamba
eh ubu ngubu ukora iki
ubu ngubu hari ahantu nkorera nyine muri bare
Mm?
hari ahantu nkora muri bare Mm.
eh, ni ukugira ngo mbone udufaranga two- two kuba ndibeshejeho ariko inshuti zanjye ziri mahamba Mm.
Eh, samuel urakoze
eh, cyane no nta muntu wakwifuriza abantu babiri nko mu burundi ntibabwire
Mm. ndifuriza papa wanjye bita muhikirange aba ku ntega ah.
nifuriza na mama wanjye bita ntihirange saforonike mm.
n'umwarimu yanyigishije muri ekofo runyantezi wo ku ntega ye urakoze rero Eh, sawa sawa imana iguha umugisha
namwe namwe ye radiyo ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda murisanga jean paul nawe amaze akanya ategereje jean paul we
alo amakuru yawe amahoro cyane murakomeye ye turakomeye rwose nawe yego turaho turibyura tubona bucya tugashima mhm
yego bimeze neza tuba mu buhundi nyabagendwa abantu baragenda ni ukuri bimeze neza kandi hari uwavuze ngo hari ikibazo cy'igitoro
Ah, gusa ibyo ibyo ntaho biri yojo niko byaba byashyitse gusa ntabwo byaba byabaye gusa urazi ko ibintu bya- bikunda gushika rimwe rimwe oya jean paul urabeshya tumaze iminsi natwe tubivuga no mu makuru
indwara y'igitoro iriho ntawe uyibagiza eh mugabo nacyo gituma ngira ntere intege aba abotorite bacu abakuru na cyane cyane ababijejwe mm.
turabakunda cyane turabona yuko vrema aje- jewe ntabwo nicyo kimwe nabo bahejeje kuvugana cyane cyane uwo muhungu jean claude ariko Oya, ahamagarira ibyo ibintu ngibyo, bijyanye n'ing- umva, ibi- ibintu umva.
bijyanye n'ingwano umva ntabyo yigeze avuga urabeshya uramubeshyeye twa- Oya, ugerageje- twahariranye ugerageje kumva ibyo yariko oya aravuga, wimuhimbira.
urumva yuko- jean paul wimuhimbira nanjye numvaga twaganiraga wimuhimbira iryo Yego.
jambo ntaryo yigeze avugana namubujije
okay basi reka tubandanye reka tubandanye eh
rero i- ikibazo cy'igitoro ndiko ndasaba yuko abatorite bacu bogeraho uburyo bwose bushoboka nkagitorera umuti turabakunda cyane kandi ndazi yuko mu- turazi yuko muri muri iyo minsi iza kuza bashobora kugitorera umuti bazakora gute
Bazo- bazokora uko bashoboye kose turazi yuko bafise ubushobozi bazobishobora bazogerageza babitorere bafite amafaranga ahagije
amafaranga eh kuko nanone hari ikibazo cy'amafaranga y'amanyamahanga ariya bita amadovize mu gifaransa numvise Yego.
aba abahinga benshi bakivuga ko uburundi bufite icyo kibazo
Ah, gusa minisitiri minisitiri w'energi ashobora kuvuga yuko mm.
mu- mu minsi mikeyi ikibazo cy'igitoro kizoba cyatorewe umuti yabivuze ko azakoresha ubuhe buryo kugira ngo kiboneke
oya yaratwikirije arizeza abarundi yuko mu minsi mikeya ikibazo cy'igitoro kizoba cyatorewe kandi turabizi Wowe, turabizeye neza Jean Paul, yuko Jean neza Paul.
kuzotorerwa umuti kuko Jean Paul, we.
Alo?
jean paul oui niba Oui.
yaravuze ngo kizatorerwa umuti wowe ku giti cyawe wumvise ko azakoresha ubuhe buryo
Aya, byo simen- sinomenya uburyo azokoresha mugabo uburyo bakoresha bo barabizi ukuntu bigenda kuko jewe ibintu byo muntu jewe urumva, byo sinohoca ndabimenye eh
Eh, mugabo ndazi neza yuko nabo nabo twese abantu bakomeye cyane hariya bazogerageza kugitorera umuti bazo- bazogitorera umuti bizokunda jean paul ndagushimiye
ama reka reka tugire reka tuvuge ngo icyizere ntawunaniwe kwizera gusa koko twi- twi- twifuze ko ikibazo kizi- ikibazo kizatorerwa umuti yego wari ugiye kuvuga iki
nari ngiye kuvuga akantu gusa nashaka kwitahiriza umunyeshuri yiga muri kaminuza y'uburundi yitwa nduwimana inosa ndumuremyi inosa ye ubwo arakumvise ahari ndamutahije cyane agira amahoro aho ari hose ntabwo uhazi se
eh ntabwo uzi aho ari ari muri ari muri kampisi muri kampisi bujumbura kumutanga none kuvuga ngo aho ari hose se
ugira ngo uko ntazi direkitema aya masaha ahere- aho aherereye ah urashaka kuvuga muri a- muri uyu mwanya ubu buno Eh, eh muri uyu mwanya
ndasobanukiwe
yego Eh, urakoze cyane murakoze cyane namuje ngaho ku kibi cy'Amerika Eh, komera komera
sawa sawa nk'uko jean paul abivuze rero muteze amatwi radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda ariko hari umuntu wigeze ku- kutwandikira kuri facebook ngo areka ngo ni radiyo y'amerika gusa iyacu ntimukatubeshye ni iyanyu kubera ko ariyo mutangiraho ibitekerezo muka- mugatangaho amakuru iyo ikintu gikoresha kiba ari icyawe ubwo ndamushubije ni- nizere ko tu- dusaba- ah, twumvikanye kuri telefone dufite eri eri
nyiriwe oya edi muzakorana kuwa gatandatu kubera ko kuwa gatandatu nzaba ndi mu biruhuko niwe uzansimbura muri iki Eh.
kiganiro njyewe ni tomasi ariko twese turi kimwe tomasi nyiriwe wiriwe neza twese turi kimwe Ni nta amahoro?
kibazo yego ni amahoro Nu.
aha rero urambabarira kuko ijwi ryawe u- ushobora gusanga risa nk'aho iry'iwawe rigomba gusa nyine ye ngaho bandanya witangira amakuru yawe
nuko rero cendi ngaha anye ibije yego
nkaba ngomba kukubwira yuko mvise umwizere ku nama y'abakuru b'ibihugu iriko irabera ngaha i tanzaniya mu gihugu kibanyi Mhm.
kubera sinotangura kugaya ibizovamwo kuko ntavyo nzi Mm.
hama mu byo mu- mu byihutirwa nibaza yuko ari ikibazo cy'igitoro kuko ubu unye tuduga ku itike nininya cyane reka ndaguha akarorero nkanjye mvuka ahitwa i murambi Mhm.
nahora nduga ku itike y'ibihumbi bitatu Mm.
gushyika muri komine ya mbuye mu kivoga cya mbuye ariko ubu ngubu bambwiye yuko kugira umuntu ahashyike ari ibihumbi icyenda uravuga uturutse i bujumbura
eee ahanyu uvuye ngaha hanyu bijeyi Eh.
uduga werekeza hagati mu gihugu nk'uko babyita Ah.
Uru- urumva yuko ari tike ndende kandi natwe dufise amikoro make ubwo urashaka kuvuga yuko itike ikiguzi cyayo kikubye inshuro zirenga eshatu
neza cyane rwose Bi- bimaze igihe kingana iki
Eh, iyi ndwi igira kabiri nimba ntihenze Eh,
kuko hariho n'amaserivisi amwe amwe nka nka anye i bujumbura usanga kuri bbc bafise ikibazo cy'igitoro sinzi mwebwe ku ijwi rya amerika yuko mugifise n'abandi twese urumva muri rusange natwe ni uko Aba- Eh, urumva abanyamakuru yuko ari bacu nabo ikibazo bajya cyane.
babivuga bajya babivuga ikibazo cyo- cy'igitoro ikibazo cy'umuyaga nkuba bajya neza babitubwira cyane Eh, neza cyane neza cyane rwose ikibazo cy'umuyaga nkuba je naretse kukivuga ku kubera coco n'akananira abahinga niko ndabibona mm, yego coco urumva nagisize haruhande coco ntawuzi ingene bizogenda
erega Ham- ye uru- Ah, we- we- kubera ko watangiye ufi- uvuga ko ufite umwizero muri iriya nama y'abakuru b'ibihugu by'akarere gira n'umwizero Neza ko cyane.
n'ibindi bibazo bizatorerwa inyishyu
yego nanjye naho nyene nibaza yuko nogira umwizero sinzi yuko mu kibazo basiga iconye kirimwo hama nkaba nibaza yuko bazotuzanira icegeranyo vuba cyane kimeze neza cyane rwose Mm.
yego nuko rero niko turindiriye ngaho i bujumbu ye urakoze ri
eh kandi nako Eh,
hari kugira nyene mbaze nk'abo baba bari ngaho onye imbuye sinzi ko mpa umunota amasegonda atanu yonyene kugira numve uko biri ndayaguhaye ngaho babaze rwose
eh nuko rero nimba mutama wanje wo ngaho onye mu kivoga cambuye mu ntara ya murambya anyumva hamwe na mama wanje ngize ntimyiriwe cyane rwose abari mu iteka rya kivoga ngaho onye murakoze cyane rwose uvuga rero amazina yawe usoza
nsoza nsoza nitwa nsengiyumva eliya uwo ntahige nawe bakaba bamwita andereya ye urakoze ri
neza cyane rwose namwe ndabashimiye ku ijwi rya amerika komera komera
mubandanye imirimo neza yego turagushimiye rwose ijwi rya amerika stanislas nawe turi kumwe stanislas we
yego tomasi kamirindi we amakuru yawe amakuru ni meza rwose kigali mu rwanda amajyaruguru y'u rwanda Mm, i kigali amajyaruguru y'u rwanda Amakuru- Eh, kigali mu rwanda njye mperere aho wita mu majyaruguru y'u rwanda Eh, none se ko wari wabanje kuvuga kigali
Eh, ni umurwa mukuru se
uranjijishije ariko yego ndasobanukiwe uri mu majyaruguru Eh, aho bita mu murenge wa burega mu karere ka rulindo Eh, niko se- u- niko stanislas uj- Yego, uj- yego.
ujya ugenda i kigali cyane
Eh, nkunda kuhagenda Aha.
nta kibazo mbese muri rusange ariko ubu tuvugana mpereye aho bo- bita i remera y'abaforongo Eh, Eh, niho ndi niho ncururiza aha
Mm, ubwo ni wa wundi bakunda kwita karahanyuze urabyumva yego
Mm, buriya Aha.
rero Ah, icyo nagira ngo nkubwire rwose tomasi kamirindi yego radiyo ijwi rya amerika turabakunda turabemera mutugezaho ibiganiro byiza mutugereraho tutabasha kwigerera Mm, rwose nagira ngo mbashimire abanyamakuru mwese mukora ku ijwi rya amerika turabemera cyane naho i- mu rwanda rwose ni amahoro dore n'akazuba karimo karava mhm, eh, turimo turasarura n'ibishyimbo mhm.
ubwo urumva ko nta kibazo n'amasaka kandi iminsi iri imbere agiye kwera ahubwo iyo uba hafi twaye kuzaguha agasururu
niko stanislas yego.
we mu rwanda nakuze nu- usibye ko ntigeze arata mbibona sinzi ubu ngubu nimba mwebwe mushobora kubibona akantu kitwa agataro ko mu gisaka niko Ehe.
ntaho kurabona hanyuma ngo ushyireho ako gasururu ugure ukunzanire
rwose buriya Eh,
ngo inshuti aho inshuti iri ntihaba kure mhm.
rwose reka igihe kigere mu kwa munani nibwo bakunda kubyita ngo ni mu mpeshyi Eh, ubundi rwose ubu bwo tugiye mu byo bita guhera mm.
icyo bita igiheri rero n'umuntu Yego.
akanywa igikoma hari igikoma bita inkamure mu ijwi rya kora- muri amerika murakizi
ntabwo ntabwo ndabibona hano ariko mu rwanda byo ndabizi kubera ko eh, mu rwanda niho navukiye ndahakurira ndahiga ndahakora ndahashakira ndahabyarira urabyumva Ehe.
eh ndabizi Mm.
byose kandi ntabwo na- nubwo nubwo navukiye hafi y'umujyi ntabwo navukiye mu mujyi cyane ibyo byose ndabizi kubera ko hari abantu b'inshuti bavukiye mu mujyi rwagati hari nk'umwe Yego.
w'inshuti yanjye wambwiye ko yabonye ahantu benga mu muvure bwa mbere na mbere afite imyaka mirongo itatu n'itatu abo twari turi kumwe twari twituye hasi kubera ko tutumvaga ibyo bintu bishoboka rero ibyo by'inkamure ndabizi igiheri ndakizi gusarura ibishyimbo gutonora umushogoro byose ndabizi umushogoro i- uzi iyo ba- bagasoramye bakawudibura mama
ndeka undorere Eh, nuko naho ubundi mu rwanda rwacu ni amahoro dore ko imihanda yo noneho rero igihe uhaherukira Eh, ubu imihanda iraj- i- mbese hose ahari nta n'umuturage o, abadacanye ni bakeya mu rwanda rwacu mm.
rwose ni amahoro ahubwo rwose.
ahubwo nyibwirira wowe uri mu karere ka rulindo hari hari umuhanda nigeze kumva ko uri mu mi- mu mushinga wo ku- wo kuwutunganya neza wavaga hariya kuri base Ehe, ujya byumba mu mujyi yego yego barawukoze rwose barawukoze Ah, ikintu gisigaye barimo gukora bari gushyiramo kaburimbo eh, noneho hari n'undi bita aho bakunda kwita rusine aha rusine rutongo na gaseke oh Eh, rwose umuhanda barawukoze ubu mbese nta kuntu nabona nabikubwira yewe biranshimishije pe
rwose ni ukuri kw'imana Eh, nkaba nagira ngo mbashimire turabakunda cyane rwose yego urakoze cyane usibye ko yego yego tomasi usibye ko uradushimira ariko hari n'abandi batugaya Ba- hoya ndabashima cyane rwose baratugaya ngo ngo hari abantu duha ijambo ngo bidakwiriye kandi iyi radiyo ni iya buri wese upfa gusa ku- Eh, eh, kuvuga ibintu bifite byubaka ntutukane ntuteze Mhm.
akaduvayo icyo gihe tuguha urubuga rwose uwo ari we wese ariko rero hari abatabyishimira cyane cyane mu nzego za politiki bumva bo batavuga rumwe bo badakwiye umwanya wa hano Ah, ibyo ngibyo nabyo duhura nabyo ugasanga baraku- ba- baradutuka ngo ntabwo dukora neza ibyo ari byo byose tuzajya tugerageza gukora akazi uko bikwiye icyangombwa ni amakuru abantu bakayamenya burya n'inkuru mbi iba ari inkuru iyo yabaye ntabwo ari twebwe tuba twayi- twayikoze ahubwo tugomba Yego.
kuyigeza ku bandi ubwo se ahantu habaye umwuzure ngo ntitubiceceke ubwo se Erega abantu burya- ikiruka kirabaru- ikirunga kirabarukiye ngo tubiceceke yego buriya Mm, ngo ntawe ushimwa na bose mm, kandi burya ngo nta mvura igwa ntihite yego Eh, habaho kunenga no gushima ariko nge rwose turabashima cyane ndagushimiye nanjye rwose nk'ubu nta kintu kiba kinshimisha nko kuba ndi kuvugana nawe tomasi kamirindi uri muri amerika ndi mu rwanda Ye- ariko rero ibyo ni ukubishimira u rwanda ntabwo wabishimira amerika kubera ko u rwanda iterambere rituma abanyarwanda aho bicariye hariya hirya bavugana no muri amerika no bavugana no ku isi yose umenya nijoro muzavugana amaherezo nimba Aho rwose ribaho murakoze cyane aho muri wikendi nziza kandi komera komera stanisira urakoze yego yego toma ye ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda janvier nawe turi kumwe janvier we
amahoro meza yego ni amahoro rwose nawe
yego nanjye buke buke n'ubukene bwinshi bwinshi ubukene bw'isi
eee oya isi ntabwo ikennye wowe nimba ukennye isi yose ntabwo ikennye burya
nikennye mugabo ubonye umubanyi araye ubusa ubonye umubanyi ubonye umubanyi ya- ya- yaguze nka bisi ajya ku kazi akagira ante urumva na- urumva nanjye mba- urumva n'abandi n'abandi baba bababaye none se ko iyi si yuzuyemo ubukungu ahubwo mwebwe iyo tuganiriye ukungu uko turi kuvugana ndumva ukiri mutoya mwebwe mukiri batoya mwumva gusaranganya ubukungu buri kuri iyi si no mu gihugu cyanyu mu burundi bizagenda gute
ikintu uko mbona uko byogenda ni uko mbona nk'abantu b'abanyepolitike ndetse abantu badutwara uko mbona bakwicara hamwe bakumvikana bakareka gu- gusigana impuzeri amaso y'inko- inkori ku ntuzeri n'ibintu byo guhenda navuga ngo ibi n'ibi n'ibi n'ibi bakumvikana igihugu bakagisangira maze natwe natwe birimo tukabisangira hano tuga- tugasenyera ku mugozi umwe tukubaka igihugu cyacu maze ubwo bukene bugatinda bukahava kuko biratangaje biratangaje kumva abanya- abarundi bahora bavuga ngo barakennye barakennye n'ukuntu igihugu cyanyu gikize
kirakize muga imitima y'aba imitima y'abantu b'abanyepolitike ni- nta nta butunzi bigera ba- ntibigera bagira Mm.
ntibigera ubwo butunzi baronka uburyo babusabikanya kugira ba- ba- baronke uburyo n'aba- n'abantu bato bato bagira baronke amahoro kugira babe mu- muri ubwo butunzi bakabura amahoro bakabura n'ibindi bintu bitandukanye byinshi Mm.
Mm.
janvier wowe ufite akazi
gafise mugabo bisaba ko umenga nta nta kintu muri bino bihe mbona ka- ka- gafashije cyane mugabo nawe umuntu aramuka aramuka nyine ashima imana nta kundi urumva se wakora gute ku buryo u- u- uronka kurushaho
ikintu mbona icyo nokora ni uko mbona yuko mbona nk'abantu nk'abantu nkatwe bw'abantu bato bato nyine twikorera utwacu ndetse nabwo n'utwo twacu dukora nyine du- tugerageza kuba mu buryo twoteza imbere igihugu kuko mbona ahantu h'abanyepolitike n'abo bantu b'abategetsi bokumvikana bakareba bagasabikanya ku bw'ibyo nyine bafite natwe tugasabikanya ku bw'ibyo dufite maze ibyo byose bikahava Mm.
mugabo mugabo igihe mbona badasabikanye dufatana nk'ubuye hari ubona hari ibiganiro natwe turafite umuntu yitwa ko ari umukuru w'igihugu ya- yitwa ko yatowe mugabo kuko mbona abantu Oya, bafite yaratowe.
batamwumvise.
yaratowe wivuga ngo wimubeshyera ngo u- naho ikomereze iyo bayarato- naho iyo baratowe urabona ko hatatowe biri mu bintu by'umwumvikano nko mu bindi bihugu nko muri tanzania cyangwa n'ahandi urabona ko hari ibintu by'induru kugera n'ubu gushikaho umuntu arara arara adatekaniwe kubera inzara n'iki umutekano ushobora kugenda uvuga ati uko biri kose muri uyu mwanya ndashobora kugira ingorane Mm.
Urumva, ibintu nk'ibyo n'ibindi bintu byinshi cyane bi- birenze ko cyane ariko rero janvier ikindi kindi burya ntabwo igihugu ari umuntu umwe rukumbi niba igihugu gifite ibibazo ntabwo bituruka ku muntu umwe urabyumva
birashoboka ko bituruka no ku muntu umwe kubera yuko n'abantu bose ntabwo bishoboka bavuga- ntabwo bishoboka Yibona- ubwo se wavuga ngo yibona abarundi y'abantu.
abarundi muri miliyoni zingahe
turi benshi turi benshi mugabo Vuga miliyoni ni zingahe?
Ha?
ni miliyoni zingahe uburundi butuwe n'abaturage miliyoni zingahe
ndashobora kuba ntazyibuka neza muri uno mwanya eee uzabishakisha hanyuma wibaze koko nimba abantu miliyoni ndakeka zirenga umunani bagomba kuvuga ngo nk'uko nawe ubivuga ngo umuntu umwe niwe ubateza ibibazo bishoboka bite
ukuntu bishoboka ko urabona hariho uruhaga urabona nta gitoro dufite nta matara nta ki urabona yuko sinzi kandi bose ukumva bavuga Niko.
ngo ni naka ngo ni naka ni niko naka, ni niko naka.
janvier nkawe ukiri Sinzi mutoya ngo mutwe ngorane wikorera dufite.
nkawe janvier mu- mu- mutwe wikorera wigeze utekereza ko wafata amahera runaka ukagura mbuze uko mbyita mu kinyi- mu gi- mu kinyarwanda cyangwa mu kirundi pano solaire ni cya kintuze gifata imirasire y'izuba hanyuma ukakibyaza ah, umuyaga nkuba wowe wigeze ubitekereza
ibyo eh, ndabitekereza cyane noneho rero komeza ushakishe inzira z'ibisubizo we ntu- wisha- wikomeza kuba mu bibazo ngo umuntu umwe aradutera ibibazo ngo abantu baradutera ibibazo wowe shaka ibisubizo byawe bwite niwiteza imbere uzateza imbere n'igihugu urumva Ah, ah, ndabyumva ariko urashobora kuva naho nshaka kuba ntiwicanira hariho urashobora gusanga mugana hano wicana hariho ibindi bintu by'ibibazo bihari banza Ntarabona urangize uko kimwe kimwe erega abantu mukiri batoya murasetsa we wafata ibibazo icumi ukabishakira igisubizo icyarimwe nimba ubishoboye ni byiza ariko nimba utabishoboye genda buhoro buhoro ubanza urangize kimwe bitavuze yuko hari ikibazo kirangira burundu nugira umuyaga nkuba waf- wakoresheje i- i- iyo pano solaire izasaza cyangwa izakenera ko ujya uyisukura ibintu nk'ibyo mbese mu magambo makeya ubuzima niko bumera urabyumva
Eh, Eh, mwebwe rero mukiri batoya janvier nimutekereze ibisubizo aho kuguma ngo ibibazo ibibazo ibibazo nta kibazo kitabona umuti urakoze
eh, mugabo ndumva bitagenda neza Ona- ni wowe ni wowe ushaka kuguma nyine ahantu iyo uvuga ngo urumva bitagenda neza urashaka kwigumira hariya hantu hatari heza kuki se ushaka kuguma aho ngaho
oya si ukuvuga heza si ukuvuga heza urabona nawe ibintu biragoye none nawe yumva ninayigura nkazobura ukuntu mbene nka- nkazobura iyo modoka izontwara nkazobura icyo giti umva ndabyozomarira iki byose Iyo ayo- bizaza byose bizaza Bizaza.
banza ushake ikibazo banza urangize ikibazo cy'umuyaga nkuba hanyuma urebe ko ibindi bitaza urakoze
Ah, sawa ye reka duhe n'ijambo firimine firime firime
Wi, amakuru yawe
ni amahoro mahoro neza cyane ye nuko ni byiza rwose murakomeye aho muherereye turakomeye
natwe turaho turashima Mhm.
yego ndaryohewe ku kanya mu mpaye kugira nshyikiritse icyiyumviro cyanje yego
yego njye nashaka kuvuga ku byerekeye ubuzima bw'igihugu cy'u burundi
yego ndi mu burundi ni bujumbura Mm.
yego hari ibibazo byinshi bivugwa bitariko biratorerwa umuti mugabo ikibabaje ni uko mbere hariho gukwega amaguru Mm.
ego hari ikibazo cyaciye ku ijambo iryo kirantangaza cy'abacamanza bavugwa ko bariye ibiturire Mhm.
bagiye guhanwa hakavugwa ko no mu gisate cy'igipolisi igiturire kiraye Mm.
abo umenga inyuma y'ibyo byose ikiriko kiravugwa cyane nicyo cyerekeye abo bacamanza umenga icy'igipolisi cyoco umenga nta- ntigikorwa ko He.
yego umenga nicyo cigi- c'ubucamanza umenga nicyo cyavuzwe cyane mugabo turashima ko cyavuzwe Mm.
turashima ko byavuzwe kuko ngira benshi bashobora kwikebuka ubutungane burakwiye gukora kuri bose ata n'umwe asigaye inyuma kuko Mhm.
igiturire ni ikintu kizwi cyane ko cyazingamise igihugu cyacu c'u Burundi ndumva abashinga amateka barakivuzeho bihagije
Eh, cyavuzwe cyane cyane no, no mu bushikiranganji Mhm.
mu bushikiranganji bw'ubutungane niho bakivuze kandi si rya mbere si rya mbere kivuzwe ko mu bushikiranganji bw'ubutungane igiturire kiraye kuko hari n'igihe eh, uwutwara pariseme faustin ndikumana yigera kukivuga kw'iradiyo baranamwiruka ko baranamusohorera n'umutahe wo kumufata yego byarabaye mu myaka yahera twarabyumvise Eh, ni mu myaka yahera
yego naringize ngo ni vuba hano
ayikasi ubu vuba cyane muga haraciye imyaka ishika kuri ine itanu Eh, arabivuga mugabo bamwirutse ko ngo ya- ngo ya- ngo yagirije abacamanza ngo harimwo ngo biturire ariko n'ubu byagumye bivugwa kandi n'icyo gihe n'umushikiranganji mu nyuma yarabyemeje mm, mugabo ntitwumva kugeza n'ubu ukuntu babandanye havugwa iturire kandi haravuzwe ibintu bya tolerance zero umushikiranganji w'igipolisi akavuga ko atakwihanganira abantu barya ibiturire mu gipolisi bagasohora n'ubu- ibintu by'ubupankarite bwanditse ko ngo ko kizira kuryiture ariko n'ubu bikabandanya bikorwa ku mugaragaro kirababaje cyane ariko rero uvuze yuko hari ibyemezo byatangiye gufatirwa bamwe na bamwe n'ubwo yego bikiri intangiriro Yego.
ariko icyangombwa ni uko haba intangiriro
ni byiza cyane ni byiza cyane hamwe byoba nk'uko bivugwa byojya mu ngiro byoba ari byiza cyane Mm, uwagirizwa amakosa akayahanirwa mhm.
kandi bagahana bose ata n'umwe basigaye inyu- basigaje inyuma Mm, kuko ubushikiranganje ubu burashobora guhaguruka ubundi bukigira sindabibazwa mhm.
E, nico rero uca usanga ata kintu umenga na kimwe kiriko kirakogwa ese firime
wi wowe ku giti cyawe nawe ukora mu rwego runaka rwa leta umuntu akaza Yego.
akaguha igiturire wacyemera
mu bisanzwe hajya wemeye igiturire oya we myibwirira ku giti cyawe wacyemera mu, mu, gi- mu, ku giti cyanjye ntacyo nokwemera kubera iki
igituma ntacyemera ni uko nzi ingorane z'igiturire ni izihe
kuko igiturire Eh,
wewe uramuha ubu- ud- araguha udufaranga dukeyi cyanke meme na benshi mm, mugabo ayo mahera usanga ajya kwica abantu benshi dufata akarorero mm,
ndi umupolisi ndi kwibarabara mhm,
bisi iraje bampaye igiturire cy'ibihumbi bibiri cyangwa bitanu mhm.
kubera barenze ba- igiti gica abantu kiri muri iyo bisi cyarenze Mhm.
iyo bisi kabiri kibatwara nabi bigashika bakagira isanganya urumva ko haba hahoneyemwo ubuzima bw'abantu benshi Mm,
kandi bivuye kuri jewe mba ndiye ico giturire mhm.
aho rero kurumva ko ingaruka zica zi- zigera ku bantu benshi I- abo bantu bari muri iyo bisi bafite imiryango imiryango nayo ibuze abahora bayifasha urumva ko ari ingorane Mm.
ego ikindi nacyo nagomba kuvuga cyane cyane gikunda kumbabaza ye ariko wanzura kubera ko sofoni nawe amaze akanya ategereje ego ni mu itangwa ry'ubuzi bwa leta umuntu wese nk'umunyagihugu uwo ari we wese yari afitiye uburenganzira Mhm,
habamo akantu ka mwana wa mama kwi- swate k'imigambwe
yego
cya- ntumenye akazi ngo katangiwe aha n'aha Mm,
leta irashobora gushika cyane cyane nk'iyo umwaka w'ibikorwa utanguye leta irakunda gushikiriza yuko hariho ubushikiranganje butazotanga akazi eh, mugabo tukaguma tubona abantu ku mwanya ku mwanya baguma baronka ubuzi ntumenye ngo baburose uko ngo byagenze uko muri ubwo bushikiranganji
ubushikiranganje buba butandukanye buba bwaravuzwe ko butazotanga akazi Eh,
kuko nko ku mwaka u- u- turimwo bari bavuze yuko ubushikiranganje bu- bushobora gutanga akazi cyane cyane ari ubushikiranganje bw'indero mhm.
n'ubundi bushikiranganje bwoba ari nka bubiri gusa mu bushikiranganje urumva bushika mirongo ibiri Mm,
ariko tuguma tubona hirya no hino abantu baronka ubuzi ntumenya ngo byagenze uko cyangwa byagenze uko none se abo bantu uko wavuze ka mwana wa mama abo bantu Oui.
babona ubwo buzi baba ari bene wabo waba bashikiranganji waba abategetsi bo hejuru mu- bakomeye
E, cyane cyane baba bari mu bategetsi bo hejuru kuko nibo batanga ubuzi bakabuha uwo bashaka ibabo ubu bashaka nta higanwa ribaho ngo barabe kapasite nteregitoya y'umuntu cyangwa ibyangombwa bisabwa kugira umuntu aronka akazi Mm.
yego firime ndagushimiye merci beaucoup namwe mugize neza yego no hanyuma murantera akamo muzaba mukoze yego rwose tuzabikora
sawa mugize neza namwe muheza giko ye nawe
sawa ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ikiganiro cyanyu murisanga kuri telefone dufite na sofoni sofoni
mwiriwe mwiriwe wiriwe ariko rero reka mbanze nkubwire kuki hari igihe hari igihe utubera beza ngo ntituguhamagara hanyuma twaguhamagara tukakubura
oya kabisa jewe eh, atari byo bundi byacitse sinoza kubesha muhora mumpamagara kabisa byaciye bicika bimvanye n'ahantu n'ahari yindi ye ngaho reshya tanga igitekerezo cyawe cyangwa amakuru yawe
jewe icyo nashaka kuvuga no ku umutegetsi yavuze yuko igitoro kigiye kuboneka ariko atatanze uburyo ukungene kizobonekamo
yego ugiye kuraba nku- ugiye kuraba nk'ukungene imodoka ubu zirirwa zitonze zikamara nk'iminsi ibiri cyangwa itatu zitararonka igitoro Mm.
ukaca wumva ngo igitoro ngo kigiye kuboneka none ubwa mbere ho cyari cyabuze gute kandi wumva yari afise uburyo bwo kungene iwajya kukizana nkaca ndahagira amakenga kabisa ati n'ubu unye kwabaye guhumya amaso amakungu y'uko igitoro cyoboneka kitazohava kiboneka ati ahubwo abanyagihugu nyene reka tusenge imana kuko nta kundi n'ayandi ho mbona yuko atagitoro kigiye kuboneka muri ino minsi Mm.
nkaca mvuga ati nkamwe bahora bavuga ngo ngo uburundi bu- ngo burifise ngo ngo ntibuzoza kweza amaso amakungu none iki gitoro coba cabuze gute kandi bwa burundi bwifise ayo mahera y'amadovize yoba yabuze gute kandi uburundi buri ngabo bavuye ko buri ngabo bwifise yoba yabuze gute abategetsi nibo baba bayafise cyangwa ayo mafaranga Mm.
barabe rero nyamba uburundi bwifise nk'uko bahora bagenda mu miyamamazo bavuga ko badakeneye gutega amashyi amakungu nibarabe rero ukungena igitoro cyoboneka kabisa kugira abanyagihugu nabo abahora bakoresha ibintu by'amagurupe nabo kugira barobe ukungene baguma biyunganganya ba- murakoze ye urakoze sofoni yego naho n'abana bawe bose kabisa naho wumvise ko nawe ufise abantu bantahirize naho batuba bazi kirundi
ntabwo bazi ikirundi ariko mfite umwana umwe ntabwo azi ikirundi ariko azi ikinyarwanda
Okay, ntabyo.
ikirundi n'ikinyarwanda Ntabwo nawe- rero nawe ugiye mu kiruhuko nawe urababwira kabisa ubwira igihe ibihe byiza imana ibane namwe kabisa ye urakoze cyane sofoni nawe Eh, murakoze ye duhamagare na gabi gabi we
urabona nshuti yanjye urakomeye
ni ukuri ndivuga mu gihugu cy'uburundi bujumbura ye komeza rero yego Mm, agomba mvuge ko ki ariko ariko thomas mm.
wowe wavuze uti ati ntimuha urubuga abantu bavuga nabi Mm.
mugabo uciye wumva iki- ikiganiro mwa- mwakoze na pacifique ninazwe Mm.
ukuntu yifatiye umukuru w'igihugu mu gahanga ko ari umwicanyi aguma yica abantu Mhm.
urumva ko aho hantu namwebwe muharabe neza erega burya ingorane z'akazi rero niyo yayo nk'uku nguku nawe nguhaye Mm.
ijambo ushobora gutangira kwivugira ibyo ushaka ni Mm.
ni- nizo ngorane z'akazi um- um- abantu bavuga igihe nyine koko radiyo iba irimo ikora ni ukuvuga en direct
hanyuma rero Ah, gusa icyo nemera ni uko umuntu ushatse guteza akaduruvayo gutyo ni inshingano zacu zo kumwambura ijambo nimba rero byarabaye dukwiye kwisegura Mm.
koko kandi twatangiye kubiganiraho kubera ko n'umuvugizi wa polisi y'u Burundi yarabitwandikiye Mm.
kuri whatsapp
yego hanyuma rero turimo turisuzuma ngo turebe aho twateshutse erega natwe turi abantu dushobora guteshuka Ni ukuri kose, icyangombwa ni ni ukuri kose, uko Jewe icyangombwa ni nabwiye uko umugabo w'undi mudusubiza mu we- we buryo Thomas we.
eh, mukatubwira muti ntabwo muri gukora neza tukikosora yego kabisa byarambabaje cyane kumva umuntu ajya avuga ngo abantu ngo yaba amaze ngo ni umwicanyi rero byunguruka hose aho bita ngo mu ngagara hehe hose hose ndabyunguruka genda umuhutu ukimwihisha nta muntu ugenda abona ryo guhara kugira ngo abantu ngo baba amaze Mm, hanyuma rero ndagomba mvuga ikintu kimwe mhm, ni byiza cyane kubera ko mwikebura mukikebuka mm, ariko rero nagomba nsabe ikintu kimwe mvuge ku kintu kimwe kijyanye eh, n'abantu b'abarundi kabisa basabira ibihano uburundi ukuri barakwiye kwikebuka ba- ba- ahubwo bakabona ko bikwiriye ko bakwiye kugaruka bakubaka igihugu cyabo baba bakoze ibyaha bakabihanirwa erega igice gitabwa iwabo rero ntibaguma basabira ibihano uburundi nta bene wabo babayo nta basaza babo ba- nta bashiki babo babayo nta basaza babo babayo se mbona abarundi bamwe bamwe kabisa bo kwikebuka hakagera aho babona ko uburundi tugiye kubwubaka twese tukiberaho mu mahoro n'umutekano Ariko rero ata Gabi- wajya wangora.
gabi icyo ni igitekerezo cyawe gusa gihe icyo nagira ngo mvuge twunguraneho inama ni icyo kibazo cy'ibihano hari hari umugabo wabaye umujenerali muri iki gisirikare cy'amerika aza no kuba minisitiri w'ububanyi n'amahanga no kuvuga umushikiranganji w'imigenderanire witwa colin powell nasomye igitabo cye avuga ku- kuri afurika y'epfo ukuntu abazungu bari bagitegeka noneho rero amahanga amakungu abafatira ibihano igitekerezo cye n- nashimye ni uko avuga ati ibihano bigirira bigira ingaruka ku baturage gusa naho umutegetsi imodoka yari irakomeza ikajyamo igitoro isahani yihora yuzuye ibiryo urugo rwe ruhora rurimo amashanyarazi n'amazi ah, ntabwo anyagirwa birumvikana I- nimba nibuka neza hari n'umushikiranganji cyangwa se umutegetsi wo mu burundi ushobora kuba yaravuze ntabwo nibuka neza ku isukari ibuze ni hahandi umutegetsi ntabwo azayibura
Erega sibyo nyine Thomas, noneho naho rero byugarije.
ibihano ibihano mu gihugu gifite ingorane bigira ingaruka nko muri afurika y'epfo ko byagenze ku bantu ku bategetsi bafite umutima koko w'abanyagihugu muri afurika y'epfo niko abazungu byabagendekeye babonye bafite ingorane atari abategetsi bafite ingorane ahubwo abanyagihugu bafite ingorane cyane cyane abazungu nda- ni- ni- baravuga bati ibihano biri biri kugira nabi igihugu twebwe ntacyo bidutwaye abategetsi biri kugira nabi igihugu noneho tubigenze gute ni urwo rwego ibihano twibaza ahubwo ni ngombwa cyangwa si ngombwa ababisaba ibyo ngibyo ni ibindi bindi ntabwo nshaka kubyinjiramo soza None se- rero none se, soza Thomas, Eh,
none se nk'umurundi yubahuka gihe mpora niyumvira ati none mhm.
none hashikini nahanzwe none ni umurundi hamwe n'umuntu w'umunyamahanga akavuka mu burundi nk'umuntu vrema asabira ibihano abanyagihugu reba ibitoro biriko birabura raba ibiki eh? uburundi ni bwiza cyane sinzi ko urabutemberamo ngo urabe Ni bwiza ndabuzi cane bihagije kabisa.
ndabuzi niyo mpamvu Ni- nanavuga ngo ni- uburundi bwanyu burakize sinzi impamvu muhora muvuga ngo murakennye
erega nyene bivaho nyene Mhm.
hagiraho ibintu byome- byomeze neza hagacaho bamwe bamwe bashaka kubyonga kugira ngo ibintu bipfe byononekare bi- bakurikije ibyinda zabo urabona ko um- ubu umwe wese arondera aronderera inda yiwe mengo shitani yarateye mu bantu mutama
shitani ntabwo ibaho
Eh, shitani irabaho ntimukagire ibibazo ngo mubitwerere abandi bandi cyangwa ibindi bindi bintu bitabaho mujye mushaka ibibazo byanyu mubibonere umuti mu- muvuge ngo shitani shitani yaranyoje shitani yakoshya gute ibahe ibahe isite
shitani ba mu bantu we ntubasi we
ahubwo avuga ngo umuntu wowe nimba ugize nabi vuga ngo ni ni wowe wabaye shitani ariko ntubeshye ngo ni shitani yagushutse ntahiri ni wowe gusa
none thomas Eh. usibye None, ko we- twigombye mu ijambo none na diyodone nawe ye ga- vuga gakeya hanyuma duhe diyodone akajambo ka nyuma dusezeranaho gusa
none Mm, nago- nagomba kuvuga nti mm.
abarundi bi- baguma basabira ibihano uburundi ni ukuri niba nibarabe vrema ba- ba- babone ko uburundi ari ubw'iwacu tubusangiye twese bareke ku- ku- kuguma bakokeza ngo abantu barapfanga ibiki ibiki barayogera nimba hari umuntu apfuye no muri ye amerika barapfa ye Oh, hose gabi barapfa. nta gihugu na kimwe badapfa gabi ndagushimiye cyane ngaho rero umugoroba cyane.
mwiza ahubwo rero imana ikomeza diyodone agere cyane mutama yego diyodone rwose warutegereje nagira ngo nkwisegureho bikomeye cyane ngiye mu biruhuko kuwa gatandatu utaha ndabwira edi rwemuzansimbura azakubanzirizeho diyodone ndagushimiye inshuti mwese muteze amatwi ijwi rya amerika ndabashimiye byimazeyo maze mukomeze mugire umugoroba mwiza turasubira mu kanya saa kumi n'ebyiri mu makuru murakarama